bukaariidhaa keessa jirraa baabu man adraka rakacatan min alcasri qabla alguruubi baba salaata kitaaba mawaaqiitaa keessa jirra kitaabu lmawaaqiit baba salaata kitaabu lmawaaqiit baabu man adraka rakacatan baaba nama dhaqqabateeti rakacatan raka'a takka min alcasri asrirraa qabla alguruubi aduun seenuudhaan duratti baabu man adraka baaba namni dhaqqabate rakacatan raka'a takka min alcasri asrirraa qabla alguruubi aduun seenuudhaan duratti namni raka'a takka dhaqqabate falyutimma salaatahu salaata isaa haa guutu baabu man adraka baaba namni dhaqqabate rakacatan raka'a takka min alcasri asrirraa qabla alguruubi aduun seenuudhaan duratti falyutimma salaatahu salaata isaa itti haa guutu jechuu keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti باب من أدرك باب نمن دقبت ركعة ركعتك من العصر أسر قبل الغروب أدون سين دندرتي فليتمها قوتة صلاته صلاة إسا أدون سين دندرتي يو كعصر ركعتك ركبة تاته إتقوتتشون برباجي سارة أجل حدثنا أبو, أبو نعيم هو الفضل بن دكين جنان فضل إلما دكين تنكن قال حدثنا شيبان حدثنا شيبان وفي نسخة قال أخبرنا قري كتب بلا كيستي أخبرنا جيتشا جريتشو أخبرنا عن يحيى جندوبا يحيى عن يحيى بن أبي كثير قري كتب بلا كيستي عن يحيى بن أبي كثير جيتشا تجرى عن أبي سلامة عن أبي سلامة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مكانسة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أكن جرانين دوبا عن ابي هريره ابا هريره الرئيس ودي سمس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد من ادرك اني دكبت آه نعم اذا ادرك يرو دكبت احدكم تكون كيس يرو دكبت سجده ركعه ججا سجدان اسيكن بمعنى ركعه وانما هي آه تتم بسجودها ركعانت سجود اسيتين قوتمتي آية سجدة جتشان ركعة جتشان تبانا rakacatan sajidatan jechaan kun rakacatan jecha raka'aa takka ka dhaqqabate min salaati ilcasri salaata casriitirraa raka'aa takka ka dhaqqabate qabla an taghruba shamsu aduun seenuudhaan duratti aduun seenuudhaan duratti falyutimma haa guuttatu salaatahu salaata isaa haa guuttatu salaata isaa haa xumuratu jedhee duuba waidaa adraka yeroo dhaqqabate sajidatan raka'aa takka min salaati subxi salaata bariitirraa qabla an tatluca shamsu aduun bahuudhaan duratti falyutimma haa guuttatuu salaatahu salaata isaa itti haa guuttatuu je salaata isaa itti haa guuttatuu je duuba hadiisni kun maal garsiisaa aduun seenuudhaan duratti yoo salaata ka dhaqqabatu taate salaata isaa itti haa guuttatu kajehu kun ilaa aduun seentutti casriin ni jira jechaa garsiisa hanga casriin hanga aduun seentutti yeroo yeroo casriiti jechaa nama garsiisa jechuun laakiin tilka salaatul munaafiqiina jechaatu jira hadiisa biraa keessatti yeroo aduun diddiimate san salaanni yeroo san keessatti argamu salaata munaafiqtootaatiyya salaata munaafiqtootaati yeroo aduun diddiimatu jirtu seenuudhaaf salaanni yeroo sanin keessatti argamu salaata munaafiqtootaati jechaa jira amma asitti gaa hanga aduun seentutti salaanni ni jira yeroo jiru kayfal jamcu hadiisni kun waldura dhaabbate kanaafuu maal jedhaniin hadiisni asii kun kabaanu nama rafee dammaqe yookaan gartee nama irraanfatee yeroo san yaadate yookaan nama maraatee gartee yeroo san keessatti fayye yookaan gartee ka gaggabee yeroo san keessatti bayfate yookaan intala gartee xiidii yeroo san keessatti irraa dhaabbate yookaan mucaa yeroo san warroota gartee yeroo san keessatti ballage san itti baana warroonni akkasii suni osoo salaat osoo gartee aduun hin seeniniin duratti yoo zabana sanirraa dhaqqabatan salaata haa salaatanii jee duuba warroonni kun ammoo ka haalli akkanaa ittiin jirre salaata diddiimina aduudhaatiin duratti raawwatuu qaban salaata casriidha osoo aduun hin diddiimatin raawwatuu qabanii jennaan duuba aya حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أي الأويسي كما في نسخة عبد العزيز بن عبد الله الأويسي جنان دوبا قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن سعد كما في نسخة وفي أخرى حدثنا إبراهيم ججاران نفه عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله من عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره inni kun isaafi odeyse annahu samica rasuula allaahi sala allaahu aleyhi wasalam rasuula rabbii ni dhagahe jechuudha odeyseefi jee yaquulu ka jedhu rasuuli rabbii kun mee maal jea innamaa baqaa'ukum fiimaa salafa qablakum min alumami kamaa beyna salaati alcasri ilaa guruubi ishamsi innamaa baqaa'ukum hafiinsi keeysan fiimaa salafa hafiinsi keeysan jechuun kun jireenyi keeysan aya hafiinsi keeysan je hafiinsi keeysan jechaan jireenyi keeysan ظاهر أن بقاء هذه الأمة وقع في زمن الأمم السالفة وليس مرادا وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار جتر دوبا آية فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما إلى ما سلف كوان جلوت إلخ aya hafiinsi keeysan turiinsi keeysan jiruu duniyaadhaa kana keeysatti argamiinsi keeysan turiinsi keeysan hafiinsi keeysan aya fiilumami jechaan min alumami jechaan nacam innamaa baqaa'ukum hafiinsi keeysan fiimaa salafa warra asiin dura dabre laaluudhaan fiimaa salafa qablakum fiimaa salafa qablakum min alumami warroota asiin duratti dabresan laaluudhaan min al'umami jechaan tuutawwanirraa warra asiin dura dabresanii walitti laaluudhaan jecha fiimaa salafa waan dabre keessatti jechuun warroota dabresan laaluudhaan jennaan qablakum isiniin duratti min al'umami tuutawwanirraa ka ta'an warroota asiin duratti dabresan laaluudhaan isiniin duratti ormi sun ka ta'an jechaadha min al'umami isaanowwan sun tuutarraa ka ta'an jireenya isin jiraattan kanaafi orma asiin duraa yoo walitti laalle qiyaasne kamaa beyna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi akka waan jidduu salaata casriitii fi hamma dhiha aduudhaatitti akka jidduu salaata casriitii fi hamma dhiha aduuti akka jidduu salaata casriitii fi hamma dhiha aduudhaati jee duuba haya salaata casriitiif hamma dhiha aduudha akkana jee isin salaata casriitirraa hamma aduun dhiitutti jiraattan isaan ammoo ganamarraa hanga casriidhatti jiraatanii jechuu akkanatti walirratti fakkeessa jechuudha duuba aya anna nisbata haadi anna nisbata muddata haadi lummaa ilaa muddati man taqaddama yoo walitti ilaalle jechaadha fakkaataa kunoo maa beyna salaati ilcasri wa guruubi ishamsii ta'a jechaadha ilaa baqiyati innahaar aya warroota asiin duraatii fi warroota amma argame yeroo walitti ilaalan jireenya isaanii turiinsa isaanii salaata asriitirraa hamma magribatti yeroo jiraatan ormi nabi muhammad ormi kun ammoo hanga salaata asriidha jiraate ganamarraa kaase jechaadha duuba aya fiimaa salafaa bimacanaa fi kana ilaa jechaallee godhuu dandeenyaa jedhaniin kama beyna salaati ilcasri ilaa guruubi ashamsi uutiya kennamee jira ahlu tawraati warri tawraati attawraata tawraat kennameeti jira facamiluu dalaganii jiranii facamiluu dalaganii jiran aya walumaa galatti umrii orma kamtu irra dheeraadha jechaa kenna urmii orma asiin duratti dabreetitu irra dheera aya zabana isaan jiraatantu irra guddaadha jechaadha ka ormi nabi muhammadii jiraate kanarra utiya kennamee jira ahlu tawraati warri tawraati attawraata tawraat kana kennamee jira facamiluu dalaganii jiran tawraat kana dalaganii jiran hattaa idan tasafa annahaaru hamma ogguunif wolqixa gahe annahaaru guyyaan tamsiilatti jira fakkeessu jira laal fakkeessutti jira aya jireenya gartee isaan jiraatanii kitaaba isaanii dalagan kana akkuma guyyaa tokkootitti as deebisee cinaa guyyaa deebisee fakkeessu jira facamiluu dalaganii jiran hattaa facamiluu dalaganii jiran hattaa idan tasafa annahaaru hamma ogguunif wolqixa gahe annahaaru guyyaan hattaa idan tasafa annahaaru hamma ogguunif wolqixa gahe annahaaru guyyaan cajazuu dadhabanitti cajazuu jechaan dadhabanitti jee duuba facuuxuu qiraatan qiraata facuuxuu jechaan kennamanitti qiraatan qiraata humna galatarraa taate takka takka qiraatan qiraata humna galatarraa taate takka takka jechuu humna galatarraa taate takka takka aya san kennamaniyya akka fakkeenyaa nama namaaf mindaa nama namaaf gartee dalagee mindaadhaan kireeffamee jechuudha fakkaata sanirratti rabbiin fakkeesse warroota gartee jiraatan kabanii israa'ilii kana ka rabbiin seera isaa itti buuse ibaadaa gartee dalagan kana fakkeenya kam godhe akka gartee nama tokko ka namni isa kireeffatee dalaguu jechaadha qamsiraa ka jedhan fakkeenyaaf hojii guyyaadha ka jedhan fakkeenya san irratti fakkeessa jechuudha duuba aya facamiluu hattaa idan tasafa annahaaru hamma ogguunif wolqixa gahe annahaaru guyyaan kun cajazuu dadhabanii jedhanitti facuuxuu kennamanitti qiiraatan qiiraata humna galata irraa taate takka takka silaa ka guyyaa isaanii san itti guutuu barbaachisu ka guyyaa guutuu itti guutuu barbaachisu jechaadha dadhabanii isaan jennaan qiraaxa takka takka qofa kennaniifi jee silaa yoo isaan itti guutan guyyaa kana guutu yoo dalagan qiraaxa lama lama kennaman kuni maaliif fakkeessuudha jennaan eh, dadhabbi isaanii gartee ka ibaadaa keessatti eh, isaan dadhaban hanga isaan laafoo ta'an jechuudha kitaaba isaanii kenname keessatti hanga isaan laafoo ta'an kan agarsiisa jechaadha shari'aa qaceelatti ittiin dalayne silaa qaceelatti itti dalaganii gartee galata guddaa argatanii jechuu fakkeeysa summa utiya isaanitti fakkeessuudha summa utiya ahlul injiili utiya nam utiya jechaan ni kenname ahlul injiili warri injiiliitillee al injiila kitaaba injiilii ni kennamanii facamiluu ni dalagan ilaa salaatil casri hamma salaata asriitti dalagan jechuudha zuhri irraa hanga salaata asriitti zabana isaan ibaadaa keessa turan kana fakkeessu qiyaasuu isaati jechaadha hanga ibaadaa tana itti dheeroo ta'an ormi kun dafanii ibaadaa kanarraa dadhabani summa cajazuu ni dadhaban laal bikkaan hin geenye taraa duraa san gartee itti fiiganii tuma booda hoo qalbiin baratteetuma akka gaazexaa fakkeeysanii shari'aa tana laaffisu eegalan jechuudha laal wanni takka yeroo namarra turte ilmi namaa gariin ka daciifa gartee imaanaa yookaan ka munaafiqummaa qalbii keessaa qabu ofirraa dafee hifate jalaa baha jechaadha awwala duraa taraa duraa keessatti likulli jadiidin lazzatun jedhan duuba cufa waan haarayaatiif mi'atu jira taraa duraa san itti fiffiigee namni yeroo haarayaa kana waan takka ol kaasuu fedha jechuu booda ammoo lashi godhan xabi'a banii aadam facuuxuuni kennaman qiraatan qiraata humna galata irraa taate takka takka kennaman humna galata irraa taate takka takka kennaman jechaadha isaan kunis ni dadhabanii karatti dhaaban kitaabni isaanii ka isaaniitti kenname jechuudha hongaan geenye hongaan hin geenye kitaaba isaanii hongaan hin geenye zabana xiqqashootti dalagan yeroo xiqqashootti dalagan booda ammoo gaazexa jirjiiratan akkuma ammaa kun agartee kitaaba isaanii sanis itti dalaguu didda yahudaan illee nasaaraan illee keenyatti illee dalaguu didanii ka isaaniitti illee dalaguu didanii shayxaana qofa gartee qabatanii hawaa shayxaanaa kitaaba shayxaanaa qabatanii ala bahan jechuudha duuba laal summa uutiin alqur'aana eegana nuti qur'aana ni kennamne facamilnaa facamilnaa ni dalayna ilaa guruubi shamsi amma aduun seentutti jechuudha orma nabi muhammadii kanatu gama amantiitiin irra ciccimoodha isaantu irra jaboodha laal ni xumuran hanga dhiha aduutitti gaa achi booda galaftinuu halkanii galgala ofirraa galan haya macanaan kana warri nabi muhammadii kun hedduudha ibaadaa tana jala zabana dheeraa turan hedduu ibaadaa ibaadaa qur'aana kana hedduu gartee itti dalagan jechaadha duuba kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas laal khayrul ummaa jedhaman irra caala ormaati haya فعوتينا نكنمني قيراطين قيراطين نتلال هم نقلت الراتات لما لما كنمني لما لما فقال أهل الكتابين ور كتاب لمينين جدي أي ربنا يا ربي كينيا أعطيت هؤلاء ور يهودات بنصارات بلسان حالهم آية الرب حالات ججارة أكوان جدني دبتني تيجور الآن أعطيت كني تجرت هؤلاء أعطيت فقال أهل الكتابين أي ربنا يا ربي كن أعطيتك أن تجرت هؤلاء أرمك في قيراطين قيراطين هم نقلت الراتات لما لما هم نقلت الراتات لما لما كن تجرت أكنا جران دوبا وعطيتنا أمون كن تجرت قيراطا قيراطا هم نقلت الراتات توكو توكو نوف كن مالي إساني لما لما كن نوف توكو توكو كن ما أكنا نقوتي ما بكنا نقوتي أكوان جرانيت بلسان حالهم الرب حال إسانيت دبتني جرا دوبا وعطيتنا قيراطا قيراطا نو امو توكو توكو نوف كنت مالي امو ونحن نوتو اكثر اره الدماتو دا جتشادا عملا غم هجيتي غم هجيتي نوتو اره الدماتو دا وروتا سندورا شريعه الفاتو ترخايم ججودا شريعه ججبدو رخايم ججو هجين اسانين الفات nu ammoo alhamdulillahi rabbilaalamiin nu laaffise shari'aan keenya hedduu nu laaffise shari'aa lallaaftu waan lallaafaa seera lallaafaa ka namatti hin jabaanne ka cinqaan qabne kara rabbiin irra kaaye warra asin duraa shari'aan isaanii jajjabdu waa hedduu rabbiin irratti horima qalatan kana keessa waa hedduu rabbiin irratti haraam godhe foon garii halaal godhee fi foon garii haraam godhe horima qalatan kana keessaa jechuudha duuba gaafa asin duraa waccuu isaanii najisni yeroo tuqe jechuudha orma asin duraa waccuu isaanii tana maal godhan waccuu isaanii tana ni muran jecha bakka najisni mure tuqesan ni muran jechaadha duuba muraniit ufirraa darban bakkatti najisni tuqesan nuti ammoo alhamdulillah bishaanumatu nu baasa hedduudha laafinti nu kennite shari'aan teenya jechuudha duuba facaxaytanaa qiiraaxan qiiraaxa humna galata irraa ta'e tokko tokko nu kennite nuti maali jedhan ammoo nuutu aksaru irra hedduudha acmaala gama hujiititti acmalan gama hujiiti qaala ni jedhe qaala allahu cazza wajalla rasuli ni jedhe qaala allahu allaha ni jedhe jedhe hal zalamtukum sa isin miidhee jira min ajrikum mindaa keessanirraa min sha'i waan takka isin miidhee jira yookaa zaahiraan guyyaa qiyaamaadha gadi bahanii akkana jedhan aya zaahiraan yookaa guyyaa qiyaamaa akkana jedhan yookaa ugartee bilisaani haalihim arraba haala isaaniitiin dubbatanii rabbiilleen itti dubbate jechaadha arraba haalaatiin akka waan akkas jedheeniiti jechaadha duuba hal zalamtukum sa isin miidhee jira min min ajrikum mindaa keessanirraa min sha'i waan takkaanillee min sha'i wahii takkarraa isin miidhee jira jechaan wahuma takkaanillee isin miidhee jira qaaluu ni jedhan laa lakkii qaala mal waan isin dalagatta wo isinirra hir'ise jeeni bar qaaluu ni jedhan laa lakkii qaala fahal fa- fahuwa fadli inni kun tola olinsa kiyya uutihi jechaan isa kana nin kenna man ashaa'u abbaa fedheef hin kenna kun tola olinsa kiyya uutihi jechaan tola olinsa kiyya kana nin kenna man ashaa'u abbaa ufii fedheef kenna jee duuba ka fedheef kenna anaan rahmata godheefi dhiisaa jeen duuba hinaafi akkanaa tana dhiisaa je'anga duuba haya حدثنا أبو كريب فهو جتان آه، كلما أعطيه من الثواب وأني أنكن كن قالت الرا طلعوا لنسكيا أجي أندوبا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء جنانين أبو كريب كان آية قال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد جنان أبا أسامة كان مكانسا حماد جنان دوبا عن بريد عن بريد بضم الموهدة ابن عبد الله بن أبي ب- بردة بريد كان بر- بريد بن عبد الله بن أبي بردة أكان جنان دوبا عن أبي بردة عن أبي بردة اسمه عامر مكان سا عامري عن أبي- عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ergama allaati irraa isa odeessa masalu lmuslimiina fakkeenyi muslimtoota walyahuudi wannasaaraa fakkeenyi muslimtoota orma nabi muhammadiitiifi ka yahudaatiifi ka nasaaraadha yoolif fakkeessine ilaalle kamasali rajulin akka fakkeenya gurbaadhaati istajara jechaan ka kireeffate qawman orma tokko ka kireeffate yacmaluuna lahu gurbaa saniif ka dalagan camala dalagaa ka dalaganiif jechaadha duuba gurbaa saniif dalagaa ka dalaganiifi hije duuba hangamitti jennaan إلى الليل هم هالكنيت تججودا كإسا دلغن فعملوا إلى نصف النهار فعملوا كدلغن سلا هنغال كنيت دلغوتي والتهني إسار أمو فعملوا كدلغن إلى نصف النهار هم چناغو يارت فقالوا كجل لا حاجة لنا إلى أجرك لا حاجة لنا من دا لا حاجة لنا حاجة نفنتان دمي تقولين نفنتان إلى أجرك إلى أجرك غير من داكيتت nuti min daakee waa takka irraan hajamnu jaanii waan dalagan bilaash godhanii kasaaraa dalaganii kagalan jechuu silaa dalagaa ka irratti wal ta'an guyyaa tokko guutu dalagurra wal ta'an san dhiisaniitu hanga cinaa guyyaadhaa qofa dalaganii achi booda hoo aboo nuti dadhabne ofirraa galla waan ati gartee nuu kennitu mindaallee dhiisne siif jaanii khasaaraa ha dalagan jechuudha duuba warroonni gartee kitaaba kennaman amananii amantii isaanii tana fidatanii ka'anii gaafa nabi muhammad gartee ka dhufu ta- gaafa nabi muhammad dhufe yoo kafran jechuudha dalagaan isaanii akka kana jechuun amananii amantii isaanii fidanii gaafa guyyaa nabi muhammad itti ergame jechuudha kafran gariin isaanii jechuudha duuba duba dalagaan isaanii maal taate akka nama namaa kir- kireeffamee gartee dalagaadha olee guyyaa guutuu dalaguu gartee irratti wal ta'anii hanguma cinaa guyyaadha dalagee achi booda ammoo lakki ani hin fedhu sawaaballee sii dhiisa jedhee ka'ee ka biraa deemu jechuu haya kitaabni rabbiin isaanii irratti buuse akka akka gartee umrii isaanii tana hunda keessatti itti dalaganiif malee akka kitaabni kun yeroo hundaa'u hojii isaanii shuglii isaanii ta'uuf malee hanga isaan jiraatan hanga jiru jireenya isaaniirraa yeroo xiqqoo dalaganii yeroo garii akka dhiisaniif miti aya qaaluu ni jedhan laa haajata lana haajaa nuuf hin jiru ila ajrika gara mindaa keetii fasta'ajara duuba ka kireeffate gurbaan sun yooka'u fasta'ajara ni ke- ka- eh, na'am fasta'ajara ka kireeffate ammallee gurbaan sun aakariina jechaan orma biroo orma biroo faqaala ka jedhe akmiluu yaaboo guuttadha baqiyyata yoomikum hafaa guyyaa keessanii kana guuttadha hafaa guyyaa keessanii kana guuttadha guyyaa hanga hafe kana gartee guuttadha eh, hanga halkaniitti xumuraa jedhe dalayduu tanallee ka kireeffate jechuun walakum isinii taadha alladii sharattu inni an seera godhe isinii taadha inni an sharxii godhe isinii taadha inni an seera isinii godhe shakka sharxii isinii godhe waan hanganaa isinii kenna ka jedhe sun sun keessanumaani fudhattanii jedhee duuba facamiluu ni dalagan hattaa idaa kaanat xiina salaati ilcasri qaaluu laka maa camilnaa jedhanii kun illee laal aya facamiluu ni dalagan hattaa hattaa hiina salaati ilcasri aya binasbi hiina kabaru kaana ey kaana zamaanu zamana salaati jechaadha hamma hogguun yeroon ta'etti yeroo salaata casriidha jennaan hattaa izaa kaana xiina salaati alcasri hattaa izaa izaa kaana zamaanu xiina salaati alcasri jennaan hamma hogguuniif ta'etti yeroo yeroo salaata casriidha hamma hogguuniif ta'etti yeroon yeroo salaata casriidha jennaan qaaluu jedhanitti maal jedhan laka siitaadha maa camilnaa wanni dalagne zuhriirraa kaasanii fidanii casriin gahe jennaan halkan kanatti fixuu dadhabanii ilaa halkanii fixuu dadhabanii isaan kunillee maal jedhan aboo yaaboo nu gahe hin dandeenyu jedhanii hifatan laal shari'aa tana harumatti dhiisan jechuudha duuba itti dalagaatuma as dhufanii wala bal jedhanii fuulduratti kafran aya gariin makluuqa akkasan jechuudha duuba warra bani israa'iiliitirraa qaaluu ni jedhan duuba laka sii taadha maa camilnaa wan nuti dalayne siif taadha yaaboo fudhadhu nuti hin feenu mindaa keetillee akka waan jedhaniiti egaa eegaa yeroo ibaadaa tana dalaganii fidanii fidanii achi booda kufrummaa boodaan fidan waan duraan dalagan san hin feenu akka waan jedhameeti jechuudha kasaaran فاستأجر ككيري فتي أما اللي قربان سنو قوما أرم برو فعملوا كدلغا بقية يومهم جتان هفا قويا إساني همبا قويا إساني حتى غابت الشمس هم أدون سنتوت يجورا هم أدون سنتوت واستكملوا أما اللي كقوتة أجر الفريقين mindaa jara lameeniitu jechaadha duuba mindaa jara lameeniitu akkamitti mindaa jara lameenii guuttachuu danda'an warroonni kitaaba kennaman kanabi muhammadii kun jechaadha kitaaba kanatti yeroo amanan kitaaba kennaman kanatti yeroo amanan kitaaba asiin dura ka tawraatiif injiiliititti illee yeroo amanan jechaadha waan hundatti amananiif jecha galatanii argatan jechuudha akka namticha gartee nama kireeffate warroonni inni kireeffate sun guyyaa guutuu naa dalagaa jedheeni guyyaa guutuu dalaguu dadhabanii zuuriitti dhaabanii mindaallee dhiisanii kadeemanii ammallee ormi biroo kireeffamee jechaadha orma biroo kireeffatee zuuriirraa hanga casriitti sunillee gartee dadhabanii ufirraa mindaallee siidhisne jedhanii guyyaa kana guutuu ilaa halkanitti gartee asriirraa ilaa halkanitti zuuriirraa kaasanii hanga asriitti dalaganii ilaa halkanii fixuu dadhabanii mindaa siidhisne jedhanii deemanii achi booda ormi biraa gartee dhufee dalagee fixee gartee mindaa jara lameenii fudhatee ta ufiillee fudhatee akka galeeti jedhe fakkeenya sanii walirra fakkeesse jechuudha namni shari'aa tana guutuu guututti dhugoomse jechuu galata hunda dhugoomsu saniitiif ni argata jechuudha warroonni huwan ammoo ka kitaaba ka kitaaba garii dhugoomsee garii didu garii dhugoomsuun isaa sunilleen bilaashi faayidaa isaa hin qabu jechuudha duuba galata ittiin argatu tokko kijibsiisee jennaan akka waan hunda kijibsiiseeti ni kasaaraman jechuun walumaa galatti hadisni maalirra nu qaceelcha ormi nabi muhammadii orma filamtuudha orma caccaaltuudha orma kaafiraa ittiin baanu ta irraa amanta itti baanaa beeki orma siin duraa caalanii jedhe baabu waqti ilmagribi baaba yeroo magribaa keessatti waa'ee nu dhufeeti baaba yeroo magribaa keessatti waa'ee nu dhufeeti jechuudha duuba qaala cataa'un ataa'in kunni jedhe yajmacu lmariidu bayna almagribi waalcishaa'i yajmacu jechaa walitti qaba almariidu fayyadhabaan bayna almagribi jidduu magribaatii fi walcishaa'i jidduu ishaa'idhaa walitti qabaa jedhe duubaa jidduu magribaatii fi jidduu ishaa'idhaa walitti qaba walit qabee jamcii godhee salaatuu danda'a jechaadha ay bayaanu waqtii allazii salla fi nabiyyu sala allahu alehi wasalam yeroo gartee rasuli keessa salaatisan ibsa isiidhatti yaana jechuu isaati duuba وقال عطاء عطاء كن كن أكن جرجر يجمع المريض بين المغرب والعشاء جرى عليه الإمام أحمد وغيره والمشهور عند الشافعية وغيره المنع هايا إمام أحمد اللين نمني بروت اللين دب متنه تعطاء كن جرجر haya warri ammoo shaaficiyyaadha ammallee namni biroo faallaa kanaatirra jiran jechaadha mariidiin fayyadhabaan jidduu magribaatii fi jidduu cishaayiidha wali qabee salaatuu hin danda'u jechuurra jiran eenyu warroonni shaaficiyyootaati fi kabiroo jechuu حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد الوليد قال حدثنا الأوزاعي أوزاعي كان مكان ساينيو هو عبد الرحمن بن عمرو جنان عبد الرحمن علم أمريد قال حدثنا أبو النجاشي أبو النجاشي sohaybun akkana jedhe duuba abbaa najjaashi odeyse sohaybitinu odeyse jee haya mawlaa raaficini khadiijin bilisoonfamaa raafii ilma khadiiji katee jechaadha duuba huwa axaa binu binu sohaybin axaa ilma sohaybiiti jedhaniin duuba axaa'i ilma sohaybiiti haya axaa binu sohaybin qaala samictu raafica mna khadiijin raafii ilma khadiijinin dhagahe jechuudha duuba يقول كجد كنا نتين كنتا نصلي كسلا المغرب مغرب كسلا نتان مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي ولين كمغرب سلا نتان فينصرف غرغل أحدنا تكون كينيا غرغل يرو مغرب سلا نير رارا ونبودا غرغل وإنه لا يبصر حال إني سن أرجون جتشادا مواقع نبله بكتيت يسابوت بكتيت يسابوت حال أرجوني جدوبا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت بقرينة كلامه آية بعد qariinaa kalaama isaa kanaan wanni irraa mul'atu dura yeroodhaa keessa salaannaa jechuutu irraa mul'ata jee haya dura yeroodhaa keessatti salaannaa jechuutu irraa mul'ata osoo dura yeroodhaa keessa salaatuu kabaatan taate namni gartee salaatee irraa gara galee xiyya isaa darbate bakka xiyyi buute silaa hin argu jechuudha duuba كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف غرق أحدنا تكون كين وإنه لا يبصر حال إني سن أرجون مواقع نبله بكتي إسابوته مواقع نبله بكتي إسابوته bakka xiyyi isaa buute haala tokkoon keenya arguun laa yubsiru allaam bifati illaami jennaan odammi liyaa'i aya duuba laa yubsiru jennaan حدثنا محمد محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال حدثنا شعبة شعبة عن سعد أي ابن إبراهيم كما في نسخة وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف جنان دوبا عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي آية قال نجد قدم الحجاج حجاج إلما يوسف ندفه حجاج بن يوسف الثقفي جنان أي قدم المدينة واليا إنكم مدينة ندفه مويا هالة من قبل عبد الملك بن مروان جهة عبد الملك إلما مرواني تججع عبد الملك تو قام إساتي بكبوفة تججرة مويا هالة إنكم كأي دفه يجد دوبا مدينة ندفه أميرة يججو فسألنا نقافن جابر بن عبد الله جابر إلما عبد الله نقافن فقال نجده كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تأتي جرا يصلي كصلاة الظهر زوري ما القافة وهي صلاة كان الرقافة الله ونبي ربي زوري كصلاة تأجر بالهاجرة جتان يرأوا آكيست يرأوا آكيست كصلاة تأجر والعصر أسر الله والشمس نقية حال أدن نقية جتان صافية بلا تغير قل كل لها لأسين تاتين جرجر من ساملت حال أدن تنقل كل تاتين والمغرب مغربا لك صلاة تأه إذا وجبت جتان يرو سنت أي غابته وأصل الوجوب السقوط يرو أدن سنت جتان أصل وجوب السقوط كفينسه yeroo aduun gartee kufte gadi kufte jecha yeroo aduun gadi seente jechuudha duuba walcishaa ahyaana ishaa'ii zabana garii keessatti wa ahyaanan walcishaa ahyaanan ahyaanan wa ahyaanan akkana jechuun walcishaa salaata cishaa'iidha kana ahyaanan yeroo garii yucajjiluhaa ni jarjarsaa jennaan laal wa ahyaanan yeroo garii ammoo yu'aqqiruhaa isii booda'aansaa isii booda'aansaa akkanatti fassara jechuu والعشاء صلاة عشاء إلى والعشاء أحيانا جتشون كني والعشاء عشاء كان أحيانا يرو غري كيستي يعجلها إسي أريفتشيسا وأحيانا يرو غري كيستي أمو يؤخرها إسي بود أنسا أجي قاف كم أريفتشيسا قاف كم بود أنسا إذا رآهم يرو أصحابه تارجه اجتمعوا جتشان كولدت كبمن yeroo ashaabota kana arge ijtamacuu ka walitti qabaman cajjala ariifachiise salaataa je waidaa ra'aahum yeroo ashaabota kana arge ammoo ka maal ta'an ka abxa'u jechaan ka booda'aanan yookaan ka rincican aqara booda'ansa booda'ansa jechaadha wasubha salaata subiidhaa kaanuni ta'an salaata subiidhaa kaanuni ta'an laala rasuulli yeroo ashaabota arge jechuudha ka dafanii ariifatanii dhufan ta'uu yoo arge dafee salaata yeroo kan salaata jamcaadhaa eeguudhaaf jecha ashaabota eeguudhaaf jecha booda'ansa jechuudha duuba laal rahmata ilma namaati yaada jechuudha akka ormi kun galata guddaa argatu salaata jamcaadhaa kana argatanii jechuun aayaa salaata ishaa'idha akkasi salaanni ammoo magribaa yeroon isaa hedduu gartee waan xiqqoo taateef jecha dura yeroodha keessa salaata aw kana nabiyyu sala allahu alehi wasalam yusalliiha bigalasin yookaau nabiyyinni ta'e yusalliiha jechaan ka isii salaatu ta'e jechaadha bigalasin dukkana aakira halkanii keessatti taateen ka isii san salaatu ta'e jee duuba aya ashakku min arraawi shakkiin kun odeessa irraayi an jaabiriin namticha jaabir irra odeessu sanitu shakke jechaadha aw jechaa kana ka fide isa jaabir irraa odeessitu shakke jechaadha walmuraadu bihimaa waahidun liannahum kaanuu yusalluuna macahu faimma an yacuuda addamiira lilkulli aya duuba bigalasin jechaan zulmatu aakiri leyli dukkana aakira halkanii keessa taateen akkas jedhan jechaadha aya dukkana aakira halkanii keessa taateen yeroo san salaataa je waidaa ra'aahum abxa'uu aqara wasubha naam wasubha salaata subiidha kaanuu ormi ta'anii jiran yookaa'u aw kaana annabiyyu sala allahu aleyhi wasalam raawii shakilaal yookaa'u nabiyyiin ta'ee jira yusalliiha jechaan ka isiisan salaatu ta'ee jira bigalasin dukkana aakira halkanii keessatti taateen ka isiisan salaatu ta'eeti jira jedhe dukkana aakira halkanii keessatti taateen aya gariin ormaa jamcii godhanii waan jedhan yeroo duraan itti seenu dukkana yeroo ammoo salaatee irraa bahu ammoo iifnanatu argama hattaa yacrifaa الرجل جليسة أما قربان قرتينا مولين تاي أتشل عليه بيكوتاكا تجيشورا يرو صلاة الرابهن laakiin zamana irraa boodaa kana rasuulli as siifate jedhan zamana irraa boodaa gama ifnanaa kana salaata subiidhaa kana as siifate jedhaniin duuba حدثنا المكي بن إبراهيم آية قال أخبرنا يزيد بن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نتين كنتان نصلي كسلان مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي ولين كسلان نتان نتين كن نبي ربي ولين كسلان نتان جدوبا المغرب صلاة مغربا نبي ربي ولين كسلان نتان يوم إذا تورت بالحجاب إذا تورت جتان أي غربت الشمس شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها أكن يردوبا بتواري المخبأة بحجابها إذا تورت يرؤس دوت يوكاو دوكت بالحجاب غردودان isin sun tam aduu itti baana macnaa muraadaa yeroo aduun seente jechuudha tawaarati yeroo isin dawatte yookaa'u yeroo isin dhokatte jechaadha bilxijaabi girdoodhaan macnaa muraadaa yeroo isin aduun tun yeroo gartee dawatte yookaa'u dhokatte jechaadha girdoodhaan yeroo isin dawatte jechuun yeroo isin seente macnaa muraada kana jechuudha duuba ariifachiisanii dura yeroodha keessa salaatan salaanni magribaa ka zamana rasuula akka salaata keenya ka yeroo soomanaati jechuu akka salaata keenya ka yeroo soomanaa ka namuu saambusaa eeguudhaaf jecha saambusatti ariifatuudhaaf shorbaa fi saambusatti ariifatuudhaaf namuu dafee gartee aduu laala kun kun sa'a laala kun tabbarra ol bahee aduu laala kun fooq irra bahee aduu laala jechaadha timira isaa harka kurfeeffatee wuduu isaallee dur kurfeeffate laal wuduu isaatillee qaata kurfeeffate ture jechuu hanga kurfeeffate haya wuduu dhiisii timiraa'u harkaa qaba laala harka qabatee ta'a qolo lafa ainumaa irraa baasee taa'u jechuu laala irraa baasee ta'an sa'a laala kun aduu laala haya azaananii jennaan ogguma sanuu irra buusanii dafanii salaatanii ogguu salaatanii lafa achi kaan laa lafti adii tana aya salaanni magribaa ka akka zabana rasuulaa san salaanni rasuulli gartee zabana duraa keessa salaataadha ture akka salaata keenya ka amma gartee duuba yeroo yeroo gartee soomanaati jechaadha salaata magribaa ka yeroo soomanaa yoo soomana hin ta'in magriba kana amma achuma siisee salaata namni laala amma soomanni yoo dhufe ga'a ni garta laala akkatti isaan ariifatanii salaatan حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي صلاته ميكا صلاته سبعا تربة صلاته سبع ركعات ججارة ركعة تربة صلاته سبع ركعات ركعة تربة صلاة رسول ربي هايا ركعة تربة جميعا بين ال... جميعا بين المغرب والعشاء أكن جدا جميعا تشوف هالتاتين ركعان تربانسون هايا آه جميعا آه شوف هالتاتين مغرب عشاء سن ولتقبي جتشار دوبا جميعا شوف هالتاتين هايا جميعا شوف هالتاتين جتشارا مغرب عشاء سن ولتقبي جتشو وثمانية أما اللي سدي صلاة جميعا شوف هالتاتين بين الظهر والعصر جدو زوري تب عصري الأول اتقبه زهري بعصري تبانا زهري بعصري ولدت قبي كاسيت صلاته يجت ردوبا زهري بعصري ولدت مال جرمتي آية آه نعم زهري بعصري ولدت جمعي قد يجورا ركعة صديتي مغربها في آه مغ... نعم زهري بع... زهري في عصري ولي صديت مغربها في عشاء ولي تربة يجو yeroo biyya jiran guutanii tuma salaatan yeroo biyya jiran guutanii tuma salaatan hir'isanii hin salaatan walitti ammoo jamcii godhuu ni danda'an yeroo tokko salaatu ni danda'an jechaadha salaata tan akkanatti walitti as fidatanii jechuudha akkama dubbatame kanatti laakiin ammoo aadaa godhatanii yeroo hunda akkas irratti walitti hin salaatan jechuudha duuba baabu man kariha an yuqaala lilmagribi alcishaa'u baabu man kariha baaba nama jibbeeti an yuqaala jedhamu lilmagribi salaata magribaatiin alcishaa'u ishaa'idha ishaa'idha jedhamu baaba nama jibbeeti jechuudha duuba salaata magribaatiin ishaa'idha aya ishaa'idha jechuu kana baaba nama jibbeeti jechuun salaata magribaa kanaan ishaa'i warra jedhu jira laal ay bayaanu karaahati zaalika jibbaa ta'uu sanii jechuun magribmoo kanaan gartee ishaa'idha jechuun kun jibbaadha laakiin warra jedhu jira jechuudha duuba ammoo jibba حدثنا أبو معمر أبا معمر تؤديس هو عبد الله بن عمرو اللال قال حدثنا عبد الوارث أي ابن سعد بن ذكوان إلما سعد إلما ذكوانيتي عن الحسن جنان دوبا حسن كن حسن ابن ذكوان جنان حسن إلما ذكواني حسن كن إلا حسن إلما ذكواني جنان دوبا هايا حسن إلما ذكواني أكن جنان دوبا أه حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني جنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب لا يغلبنكم اسنين انجفتين الأعراب شنان اسنين انجفتين على اسم صلاتكم مكا صلاتك يسنيت الرت شنان سنين انجفتين المغرب مغرب الرت سنين انجفتين مكا صلاتك يسني كمغرب سنين الرت شنان سنين انجفتين جدوبا مكا صلاتك يسني كمغرب سنين الرت شنان سنين انجفتين آية لا تغلبنكم سنين انجفتين الأعراب شنان والرباديادا على اسم صلاتكم مكا صلاتك يسني سنين الرت المغرب مغرب الرت جنان دوبا magriba irratti isinin injifatini laa yaglibannakum jechatti illee dhufe jechuudha haya bitaxtaaniyya iyo attitti dhufee jira jechuudha duuba fooqiyyatti illee dhufee jira taglibanna jechatti shanaano jechaan sukkaanul bawaadii warra baadiyaa ta'u jecha haya magrib jechaan kun jarri yeroo goone sifatu lisalaatikum haya salaata saniifi sifa jechaadha duuba maqaa salaata keessanii magriba ka ta'e san jecha laal salaanni sunu magriba ka ta'e san san irratti isinin injifatini magribii kana yeroo jarrii goone sifa jennaan laal yoo nasbii goone hoo magriba yeroo jenne nasbii goone jechaadha aya almagriba yoo jenne macnaan gaabsan naam almagribu yoo jenne raf'iidhaan ala ismi salaatikum almagribu yoo jenne raf'i goone ra'aasan jechaadha gaabsan birrafci khabaru mubtada'in maxzuufin خبر مبتدا قتما تأتي وهو المغرب جتشو تعالى القابسن وهو المغرب إني سن مغربة أكنا جتشو تعالى القابسن إني سن مغربة أكنا جتشو رتعايا وبالنسب نسب الأتي أمو المغرب يوجده آية مفعول لفعل محذوف جنة آه gaafsan acanii itti baana almagriba magriba itti baana jechaa ta'a gaafsan magriba itti baana jechuu gaafsan macnaan akkas والمعنى لا تتبع العرب أكم دتو شنان وجل هندمنا في تسميتهم المغربة عشاء مغربة كان عشاء جراني مقاسو إساني كيست سنين لن جل دمتني مكا مكا غرتي مغربة كان جتشارا عشاء تندبسنا عشاء جريناني مغربة كان جتشارا دوبا لأن الله سماها مغربة ربي تغرتي مغربة جريامه وتسمية الله أولى ربي مقاسو كانت الرجال جتشارا من تسميتهم مقاسو إساني ترجتشارا دوبا والسر في النهي خوف الاشتباه على غيرهم من المسلمين والنهي للتنزيه لا للتحريم dhoowwaan kun ammoo dhoowwaa haraaminnaadhaati miti aya dhoowwaan kun dhoowwaa haraaminnaadhaati miti ka jibbaadhaati jedhaniin duuba baabu zikri ilcishaa'i walcatamati waman ra'ahu waasi'a baaba ishaa'ii kana dubbatuu keessatti waa'ee nu dhufeeti ishaa'ii dubbatuu ammas walcatama aya ishaa'ii kana dubbatuu fi walcatamati catamaa dubbatuu catamaan kunis dukkana aakira dukkana awwala halkanii jechu ta yeroo ishaa'ii keessa salaatanii san waman ra'ahu baaba nama gartee isa kana argeeti waasi'an bal'aa ta'u baaba isa kana nama isa kana argeeti waasi'a waman ra'ahu jechaan ay tacbiira bilcatamati can ilishaa'i aya waman ra'ahu baaba nama ammas catamaa jechuu kana argeeti cishaa'ii bakka jedhan kana catamaa jechuu kana baaba nama argeeti maal ta'utti waasi'an jechaan ay jaa'izan baqqaa ta'u jechaadha duuba baqqaa ta'u walmuraadu آية وذكر أن ذلك واسع ججا بابا نما أرجيتي آية مال تأو عتما جدني إشاعي كان عتما جدني يامو كان واسعا ججا جائزا بقى تولت آية بقى رجل وما هنكبو جيه بابا نما دوبتيتي ججو أكن جد دوبا ومن رآه ومن رآه بابا نما أمس argeeti waasi'an baaba nama argeeti waasi'an bal'aa ta'u jechaan baqqaa ta'u maal huun kun maali ishaa'ii kana catamaa jedhanii yaamuu jechuu attacbiira bilcatamaa jennaan huu kana catamatti ishaa'ii kana moggaasu jennaan catamaa je'anii ishaa'ii moggaasu ni dandeenya jechuu قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبان هريرة جل النبي ربي رحمه ودي سؤالتين أثقل الصلاة إر ألفات صلاة على المنافقين منافق توتا رتي العشاء صلاة عشائتي والفجر أما اللي صلاة بريدة كغنما سني جدوبا أثقل الصلاة الرولفات صلاة على المنافقين منافق ترت العشاء صلاة عشائتي والفجر صلاة بريدات جدوبا صلاة عشائي الرولفات صلاتات منافق ترت ألفات akkasumatti salaanni bariidhaa ganama akkaan munaafiqtoota irratti ulfaatti hija jalaan haya salaanni hundinuun ulfaatti keessaa'u kaganamaatiif ka ishaa'ii kanan danda'u laal kaganamaa kanas shayxaanni bullukkoo isaa yookaan darsa isaa irratti uffise rafi jedhaan duuba salaanni asin dhiyaatu rafi jedhaan duuba yoo mu'azinee dhazaanillee harraagoo gartee iyyuu jira yookaan shimbirroo tokko yookaan gartee lukkuu iyyuu jira wama takka itti fakkeessa yookaan ijoollee sibiila waliin tumu jira jechaa itti fakkeessa laal ni raffisa yeroo ishaa'ii tanallee jechuudha akkan dadhabsiisee gaflaa itti naqee dadhabbii itti naqee eegaa takka ciqilee ciqilfatee gartee afaan kaayate akka achi waliin kaane isa godha duuba achumaan akka inni itti bulu وقال نجد لو يعلمون أصوبيكني ما في العتمة لا العمال إشائي كان عتما جد أيامي لال إشائي كان عتما جد أيامي أما ستي عتما كجرني كن إشائي أصوان صلاة عشاء دا كيست تجر أصوبيكني أرمي والفجر أما اللي وان صلاة كنما كصبح الأسن كيست تجر أصوبيكني قالت الرججة خير قرقدو تاتر أصوبيكني سلامال دلغن لأتوهما آية ولو حبوا سلا إسيد لمن سندفن أصو شرق إنتات الليل آجة شردوبا jawaabni loowiidha gatamaadha wajawaabu law maxzuufun jawaabni loowiidha kun gartee gatamaadha ay la'atawhumaa walaw habwan jechaadha duuba la'atawhumaa silaani dhufan isii lameen san walaw habwan osoo shorroqiin taatilleedha silaa salaata lameen tafajiriidhaatiif ta cishaa'idhaa san ni dhufani jechuun la'atawhumaa jechaan isii lameen ni dhufan salaata lameen ni dhufan jechuun almaxalla alladaani almaxalla alladaan almaxalla alladii yusallayaani fiihimaa jedhaniin duuba almaxalla alladii yusallayaani fiihimaa bikka isiin lameen keessa salaatamtu san silaani dhufanii bikka isiin lameen keessa salaatamtu san silaani dhufanii jedhe duuba ni dhufan jedhe sila bikkatti isiin keessa salaatamtu san aya akkana jedhe duuba وقال نجل لو يعلمون أصوبيكني ما في العتمة والفجر قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء في لمان أمه والاختيار في لمان an yaquula jechuudha shakseen tokko inni jechuudha alcishaa'u jechuudha jee ka irra caalu ammoo cishaa'i jechuudha ni baqqaa catamaa jechuulleen ammoo ka irra caalu cishaa'i jechuudha wal ikhtiyaaru haya duuba wal ikhtiyaaru jechaa kana wal muktaaru filamaan jechuu itti bahana duuba qaala abu cabdullaahi ay ilbukaariyyu bukaariin ni jedhe bukaariin ni jedhe jechuudha duuba maal jedhe qaala ni jedhe abu cabdullaahi ay ilbukaariyyu bukaariin ni jedhe wal ikhtiyaaru an yaquula alishaa'a liqawli tacaalaa آية وفي نسخة لقول الله تعالى آه جتش ربي تفجتش يجور دوبا والرب دب تفجتش مال جري ومن بعد صلاة العشاء لال آية والاختيار في لنون جتشورا اختيار وجوجر في لنون جتشورا معناه مرادا أمو والمختار في لمان جنان دوبا والاختيار في لنون جتشورا والمختار جتشت فسر مجنان آية filamaan an yaquula jechu alcishaa'u ishaa'iidha jechaadha filamaan dubbiin filamaa ta'e cishaa'i jechuutu barbaachisaa jedha duuba catamaa jechuurra cishaa'iidha yoo jedhan irra filamaadha salaata cishaa'iidha kanaan maaliif jennaan jecha rabbii kana dursinee jechuudha tasmiyaa rabbii moggaasuu rabbii kana dursinee wamin bacdi salaati salaati ilcishaa'i kunu akkana jedhe rabbiin eega salaata cishaa'iiti ilaal ومن بعد صلاة العتمة هن جنة جتو لا صلاة عشاء جده كنافو الرب جده سن جتو إرى درفما جتو عشاء جتو نوي كينيتو إرى درفما كانت على ويذكر ندبت مع نبي موسى سيغا تمريدات ندبت ما أبا موسى ترى ندبت ما جل دوبا سيغا تمريدات لكن أمو صحيح إن كن آية معنى أن قباب سيدبتو لو كان قولي مالي سيغا تمريدات سيغا تمريدا كن ضعيف ما فأكنا خاسي كن أمو صحيح جنان دوبا ضعيف ما إن كنو حارسين كن صيحة كنا نتين كن نتان قال نجد كن أبو موسى كنا نتين كن نتان نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم كولتري فنتان النبي نبي يبر رقو كنا كولتري فنتان نبي يبر رقو كولتري فنتان لال أرمي أصحابتا نبي كان بر رقو دا فولتري فتن ترى ترى كتاب ربي قرآن حديث الرا قرآن قرآن الرا قرآن ترى ترى جتورا maaliif jennaan saacata lirabbika wa saacata linafsika kanaa jira mire guyyaa kaan aakiraa ufii shaagalatan guyyaa kaan yoo duniyaa ufii shaagalatan ammoo tara taraa gartee nabi biratti wal ergatan jechuu waan har'a gartee kun nabiyyi bira dhaqee qara'ee irraa gale kun manatti irraa qara'a jechuudha duuba yoo har'a kun gandatti hafee kaantu deemee gartee nabiyyi bira dhaqee qara'ee irraa gala way waa toltee jiruun akkasanii jecha cunda salaati cishaa'i salaata cishaa'iidhaa biratti ka rasuula kana wal tareeffannu taane tara taraa yeroo salaata cishaa'iidhaa kana rasuulatti dhayna fa'acatama bihaa رسولي كن أقرها جتشارا إسيسن بود أنسه حتى اشتدت ظلمة الليل فأعتم بها جتشان أي أقرها إسيسن بود أنسه صلاة عشاء إلى بود أنسه حمد كني هلكني جبدون سنتو تججو حمى حتى اشتد ظلمة الليل لال حمد كني هلكني أكن جباتت وقال ابن عباس لم عباس نجل وعائشة عائشة لين أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه أكن جلدوبة أعتم النبي إرجمان الله booda anfate jechaadha bilcishaa'i salaata ishaa'idha booda anfate hamma akkaan dukkanni jabaatutti jedhe duuba وقال بعضهم قرين إسانين جلان عن عائشة عائشة رايرو وديسن جتشودا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة جلاني أكستي عتمة لفظي أتماتنا دكانتي صلاة دكانتي الكني كيستي تاتسن صلاة عشاء إلاتي بود أنفت نبييني جتشارة دوبا وقال جابر جابرين كن جدي أعتمان بود أنفت يجو بالعتمة جتشان atamaan salaatattii garti dukkana duraa taalkanii keessatti argamtuu taate isiin sun yoo salaata cishaa'iiti jechuun وقال جابر جابر كن جري مال جري كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتا يؤخر جتان كبود انسو تي يؤخر كبود انسو تي جري نبي ربي مال بود انس العشاء صلاه عشاء دا بود انس كما بود ان فتي كسي صلاه اجي وقال انس نبي انس كن لسن انس كن لين كن نجري أقر النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي بود أن سجرا العشاء صلاة إشائرة الآخرة لال صلاة إشائسا تإرى بودا الآخرة جتان تإرى بودا إشائي إرى بودا اتبانا تإرى دراتي متي إشائين إرى دراتمي أكا شنان جتت إشائين إرى درا مغرب جتان دوبا لكن مغرب سنين إشائي جتون روا روا ميتجرا روا قد ميتجرا جتان لكن روان سنين تنزيها ملي أه تها kijibbaadha karaa haadha malee haraminnaa hin kennitu jedhani duuba walaa kullin amma inni ishaa'ii tana shanaanuu biratti gaha magribanillee ishaa'ii jechuu waan beekaniif jecha akka akkasitti fakkaane namatti al'aakhirata jedhee ibsa ilaal ishaa'ii irraa booda akkana jedheeti ibsa jechuudha duuba آية وقال نجد أما ابن عمر وأبو أيوب وأبو أيوب جري لمن كن نجدا وابن عباس علم عباس اللين جري سدين كن صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء نبي ربي مغربا فيه cishaa'iidha salaate مغرباف عشائي صلاته أكن جندوبا حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن جر عبداني كان مكان ساينو عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله المعثمانيت آية أكس جنان دوبا عبد الله سن لنا عبد الله المبارك جنان آية عبدان أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك تنوديسه قال نجد أخبرنا يونس يونس نؤديس عن الزهري زهري زهري راجع جادا زهري را نؤديس آية أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نون صلاته وفي نسخة قري كتب بلا كيسة صلى لنا النبي يتجرى صلى لنا النبي نبي نون صلاته أكن يتجرى يتجرى دوبا مال صلاته صلاة العشاء صلاة إشاء صلاة وهي التي تدعون وهي التي يدعو الناس العتمة وهي إسين التي إسي يدعو الناس نمني يا مسني العتمة جراني خياما سنجتا عتمة جراني خياما عتمة جتان آية صلاة تيغرت دكنا أولها الكنيسة كيسة تاتجتشورا فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس الذين لم يبلغهم النهي وردوا وان بران قهين برتي jechi kun hedduu faca'aadha salaata ishaa'ii kanan atamaa jechuun hedduu faca'e jechuudha naannawa garii gartee ka dhoowwan ittiin gahin biratti summa insarafa jechaan eeganaa garagale rasuli rabbii fa aqbala as garagale insarafa min assalaati salaata irraa garagale fa aqbala calaynaa nurratti as garagale rasuli rabbii faqaala ni jedhe ara'aytum meenaa odeysa leylatakum haazihi halkan teeysan tana meenaa odeysa leylatakum haazii mee halkan teeysan tannaa odeysa mee waa'ee halkaniit irraa naa himaa jeen duubaa bar fa inna ana odeysa jechuun kun keessa dubbiidha anumaatu isin beekaa jechuu isaati ara'aytakum jechaan akbiruuni jechaadha duuba na odeysa istifaama ma'anaa maaliiti istifaama ma'anaa ajajaati jechaadha duuba na odeysa jechaatela na odeysa na odeysa hayyee oduu as kennaa jedhaatuma namaa himuu tokko jira bar ara'aytum mee na odeysa leylatakum halkan keessan haazii isi tana bar fa inna ra'asa mi'ati sanatiin guutuu ganna dhibbaati irratti minahaa jechaan isii tanarraa isii tanarraa bar guutuu ganna dhibbaati irratti laa yabqa hinafuu bar mimman huwa isa inni calaa dahri lardi gubbaa dachiitirra jirurraa axadun tokkoon namaatilleen akka hinafne beekaadha laa yabqa hinafu maalirra mimman huwa isa inni calaa dahri lardi gubbaa dachiitirratti jirurraa axadun tokkoon namaatillee hinafu haya laa yabqaa fi hinafu zamana san keessatti aw cindahu yookaa bikka zamana saniititti jechuudha wahummaan tokko nacam makluuqni ilma namaa jedhamu jechuudha ka har'aan tanaan keessatti jiru ka ruhiin isaa har'a jirtu gaafa ganni dhibba gahe ammarraa kaasne jechuu isaati rasuulilaal yeroo san yeroo dubbatu san irraa qabee jechuudha hanga ganna dhibbaatitti nam tokkolleen hin jiru kun hundi dhumatee uumaan biraa dhufti jechuu akkana jechuun zamana hunda yookaan yeroo cufa keessatti yeroo cufa keessatti namni ni dhumaa ganna dhibba dhibbaan makluuni kun lafarraa dhumate jechaa hin kennu waa yeroo san keessatti rabbiin isa beesise akkana jedhe jechuu lafa kaa'e ammoo haa ta'u malee rasuul alayhi salaatu wasalaam acmaaru ummatii beyna sittiina wasabciina jedhe umriin ummata kiyyaa ka hedduu ilmi namaa itti dhumu jecha ormi nabi muhammad jidduu ganna torbaatamiitii fi jahaatamiit ilaal namni ganna jahaatam geenyaan godaane torbaatam geenyaan godaane irra hedduu namni achi gaditti irra hedduu godaana jechaadha laal namni achi ol dabru ni takkata laal ni takkata irra irra guddaa namni achi gaditti godaana laal umriin isaanii achi gaditti dhumti jecha irra guddaa laal haya duuba jahaatamii fi torbaatamii kanatti ol dhiyaannaan du'a hedduu ofirratti shakkuun barbaachisaadha maaliif jennaan umriin ummata kiyyaa jidduu kanatti hedduu dhumatti jee rasuul alayhi salaatu wassalaam kaachi ol dabru ni takkata jechaadha akka harree adiitii jee gariin ormaa hadiisa kanarraa fudhatanii waan jedhan qiyaama dhaabbata ganna dhibba booda qiyaamatu dhaabbata jedhe rasuulli akkana jedhan laakiin akkasii miti dubbiin ganna dhibba booda har'a guyyaa kanarraa qabee jedhe rasuulli dubbate laal guyyaa nama dubbadhe kanarraa jechuu isaati har'arraa lubbuun jirtu gaafa ganni dhibba dhumate har'arraa eegalee namni tokkolleen addunyaa kanarraa ka jiru hinafu namuu ni du'a uumaa haarayatu argama jechuu itti fedha malee qiyaamatu dhaabbata jechuudha miti gariin isaanii qiyaama dhaabbata jechuu fahamanii qiyaamatu dhaabbata ganna dhibba booda jedhe rasuulli jedhan maaf hin dhaabbatirree kunoo ganni dhibba qaata dabre amma kumaafi wajjirra haya kumoowwaniifi wajjirra yoo isaan hin jedhame waan jedhan ganna dhibbaa fi washay'un jedhanii waa qaddara laal washay'un wahii takka dhibbaa fi wahii takka jedhan duuba dhibbaan sun dhume shay'uniin san tun dhumini shay'ina kiraadha sanitun dhumini shay'ii sani amma wani nuti eegu jirru jedhan shay'iin sun dhumte jennaan qiyaamaan dhaabbatte jedhan duuba rasuulli wa shay'un hin jenne shay'ii rasuulli biratti hin dabarre hin daballe jecha hadiisaa kana biratti rasuulli fa inna ra'a sami'ati sanatin minhaa laa yabqaa mimman huwa calaa zahri ilardi ahadun nima jedhe malee waan shay'iidha hin daballe jennaan sun jecha kijibaati jennaan duuba baabu waqti ilcishaa'i baaba yeroo ishaa'iidha keessatti waa'ee nu dhufeeti ni dhageeysanimi إذا اجتمع الناس أو تأخروا هرفنا غا كتابا غا سننا سننا قرادا سننا قدا قرادا غنم فيدوب دمنا إن شاء الله كسمره سننا كنا قرانه هايا وفي فيس غا فيدمنا نمس فيدوب دمنا مره آيا وفي فيس هركا وفقمنا نمال لي هركا قبوب دمنا بر هايا أكسمره dhiirtoleen sunana jajjabdu ta'uu qabdu ilaal ta waa hundaa'uu dandeessu ta obsilleen obsi isii akkan jabaadha jecha obsi isii ta akkan jaba ta yoo dhagaallee dhiiti jedhaniin dhagaa dhiittu haya egaa kitaaba gurguddaa kana qabatanii kitaaba gurguddaa kana qabatanii wannummaan laaftuun fa'aga akka naman facaasne yookaan naman dallansiisne jechuun haya yookaan akka naman fashalsine jechuudha duuba warroonni sunanaa akkaan jajjaboo ta'uu qaba jechuun warroota beelallee danda'u ka dheebuus danda'u ka deemsallee danda'u ka qaaxiraallee danda'u haya ka waa hundaa'uu baatu kitaaba guddaa eega baatan amrii jabduu baatanii ittiin deemuu danda'u barbaachisaadha duuba haya warri sunana kana qara'ee gartee bar majlisa ittiin qophatu zaman asiin duraa keessatti foon irraa dhumee lafee qofaan galatanii bar foon irraa dhumee majlisa keessatti foon irraa dhumee yeroo yeroo darasaan gartee kitaaba xixiqqashaa qaraatu olii gaddeemtee zamana harabaafannaadha keessatti deddeemanii waa barbaadataniillee isaanowwan gartee sunana qara'an gurguddaan kun taa'aniituma hattaa soo mana keessallee sheeka jala galaniituma tatta'an jechuu olii gaddeeddeemanii waallee funaannatu hedduun dhaqqaban jechuudha duuba foon irraa dhumee lafee qofaan achi galan jechaadha sunana kana walii qabatanii jechuudha duuba haya akkasitti ilmi walii qabamti duuba حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا أما سلافو وأن يانوني قمنا مرينوتي وأن يانوني قمنا فون الله وأن أمونات فكاتو مي يرم فأها فنو آية أمو غاف هربا فأدا بنغا فون أمتون ندفا بيك فون أمتون ندفا يجو حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة نعم باب وقت العشاء باب يرو عشاء ذاك سواين دفت يرو عشاء ذاك ست اذا اجتمع الناس نعم باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا باب يرو عشاء ذاك ست واين دفت اذا اجتمع الناس يرو نمني ولدت قبميفي او تاخروا يوكا يرو بودانا بيان وقتها الذي فضلها فيه النبي صلى الله عليه وسلم yeroo namni gartee idaa ijtamaca annaasu yeroo namni walitti qabamee fi aw ta'aqqaruu yookaa yeroo booda aananii jechu yeroo namni walitti qabamee fi yookaa yeroo booda aanan jechaadha duuba yeroo namni walitti qabamee fi yookaa yeroo booda aanan haya yeroo san ishaaciin akkam ta'uu qabdi yeroo namni walitti qabame akkam godhan ni ariifachiisan yeroo namni booda aane hoo booda aansaniin nama eeganii salaatan jechuun حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة جيشورة نعم عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال قال سألنا نقافا جابر بن عبد الله جابري إلما عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نبي الرقافا فقال نجد كان يصلي الظهر رسول الظهر كصلاته بالحاجرة يرى أكيستي أكن جد بسانو كن والعصر والعصر أسري كصلاته والشمس حية اللال حال أدون جرتون والمغرب مغرب كصلاته إذا وجبت يرى أدون سنت والعشاء إشاء كسلاته إذا كسر الناس يرون من هدمات يجتر دوبا إذا كسر الناس يرون من هدم يرون من هدمات نعم والعشاء إذا نعم والعشاء إشاء كان إذا كسر الناس يرون من هدمات عجلني أريف الجيسة أكن ولي هنا جتارة والعشاء صلاة إشاء إذا كسر الناس يرون من هدمات عجلني أريف الجيسة وإذا قلوا يرون من تكات أمه أقربود أنس وإذا قلوا yeroo namni xiqqaatan ammoo akkara booda aansaa wasubha bigalasin wasubha salaata subiidhaani salaata bigalasin jechaan dukkana aakira halkanii keessatti taateen salaata bigalasin dukkana aakira halkanii keessatti salaateen taateen salaata jechaadha duuba yeroo dukkanaati itti seena jechaadha jara calayhi kasiiru min ashaaficiyya وغيرهم والأصح عند الشافعية أن التعجيل أول وقت أفضل والري شافعية صلاة كانت دورة يرون أتي أريفة جيسته irra caalaa jedhan ishaa'ii makanaa'u santu irra caalaa jedhan laakiin ishaa'ii gama irraa booda salaatutu gama galataatti irra caalaa jennaan maaliif jennaan rasuulli booda aansuu kana irra jaalata ishaa'ii kana jechuu baabu fadlil ishaa'ii baaba darajaa ishaa'iidha keessatti waa'ee nu dhufeeti ay intizaariha darajaa salaata ishaa'ii eeguu keessa jecha darajaa sala darajaa yookaan sadarkaa salaata ishaa'iidha eeguu keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti laale sadarkaa salaata cishaa'iidha eeguu keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti jedhe duuba salaata cishaa'iidha eeguu keessatti darajaa waan nu dhufe irra haasoyna ta'anii eeggatu jechu حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث جنان عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عائشة أن عروة كان أديسته قالت نجت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuli rabbii yeroo salaata cishaa'iidhaa booda anse ay akkara salaataa jecha acatama jechuun kun ay akkara salaataa salaata cishaa'iidhaa booda anse rasuli rabbiin leylatan halkan takka booda anse bilcishaa'i jechaan salaata cishaa'iidhaa booda anse wadaalika qabla an yafshuwa alislaamu wadaalika booda ansuun rasuulaa booda ansuun rasuulaa suni qabla an yafshuwa faca'uudhaan duratti alislaamu islaaminaan faca'uudhaan duratti osoo islaaminaan hin faca'in jechuudha rasuli booda aanse jechaadha duuba osoo islaaminaan tun hin faca'in osoo namni diina hedduu hin qabatin jechuudha dura islaaminaadha keessatti falam yakruj rasulli gad hin baane hattaa qaala cumaru hamma umariin kun jedhutti mana isaatii bikkatii seene sanii gad hin baane jecha osoo madiinaa keessa islaaminaan hin faca'in hin duratti aya فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان هم عمر جدت مال جده نام النساء دبرتي رفتي جرتي والصبيان اجولن رفني جران اجولن رفتي جرتي الحاضرون في المسجد ور مسجد يسجروا وخصهم بالذكر دون بالذكر دون الرجال لانهم مظنه قله الصبر الان عن النوم اكن جرانين دوبا نام النساء دبرتي رفته والصبيان اجولن رفني جراني dubartiin raftee ujoollonni illeen rafanii haya akkana jedhe duuba dubartiin raftee ujoollonni illeen rafaniiti jiranii akkana jedheen maaliif akkana jedhe dubartiif ujoollotamaa dubbate jennaan isaan kanatu hirriba keeysatti hedduu gartee lallaafo mazannatu annawmi jedhan duuba mazannatu qillati sabri ani innawmi obsa xiqqaatu kana hedduu obsa xiqqaatan jechaadha hirriba kana irraa uusuu hin danda'an ujoolleef dubartoonni hirriba irraa uusuu hin danda'an jecha ujoollee fi dubartoonni hirriba irraa uusuu hin danda'an hirriba kanatti ariifatan akkana jennaan dafanii rafan jechuu hirribni kun maalirraa dhufa yookaan gartee maalirraa namatti heddummata yookaan jedhamu taate jechuudha laafina qaamaatirraa jedhan duuba laafina qaamaa lallaafina qaamaatirraa ijoolleen xixiqqashoodhaa fi dubartiin qaama kana lallaafatan jechuudha kanaaf jecha gartee hirribni gama isaanii ariifata. آية فخرج نبه فقال لأهل المسجد ور مسجدات النجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ما ينتظرها بر إسيتنا واهن إيغو أي الصلاة صلاة تنواهن إيغو بر حانكن صلاة تديبئة أحد تكون نمات اللين بر صلاة كنواهن إيغو من أهل الأرض يجا ور لفاتر غيركم اسم ملي اسم ملي بر نم تكون لين إيغو بري وذلك إما لأنه لا يصلي حينئذ إلا بالمدينة لا يصلى لا يصلي حينئذ لا يصلى حينئذ إلا إلا بالمدينة أو أن سائر الأقوام ليس في دينهم صلاة في هذا الوقت آية نعم ظاهر والناس ملة يجتوران من من صلاة تنيروس عن صلاة وهنجر وهنجر يجتارا اسم ملي أكن يجون كن إسلامنا ننفجان بيوتا خيسا هدو غرتي أولي غدي هنا دمان kanaaf gartee rasuulli isin malee namni yeroo tana salaatu jiru waa hin jiru warroonni tokko tokko ka amananii gartee habashaa jiran fa'a aya ka islaaminaa gartee duuba isaaniitiin jiran saniin dura salaatan jechuu isaati isinii hanga kana malee namni tokko warra dachiit irraa hin eegu yeroo tanaan keessatti ka je'u kun wanni jedhuuf jechaadha ni beeysifame waan beeysifame irraa rasulli haasawaa jennaan duuba آية فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم جلين اسم ملئ آية غيركم اسم ملئ بالرفع صفة لأحد آية غayrukum isin ka tahan malee jechuudha ahadeen sunu isin ka tahan male ahadeen sun jechaadha raf irratti gayruu kana sifa goonaaf aya ahadii saniif حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو, أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أن كن ننتهي وأصحابي أنا في صاحبك ينتأن الذين قدموا معي إسان وانسنو كان ولين أفن في السفينة يجان دوني كيستي كان ولين أفن مركبة كيستي كان ولين أفن نزولا قبأت ودتان يجد أي سرى أفن إسان كن آية نزولا قبأت ودتان في بقيء بطحانة در بطحان إسان كيس جردوبا بقيء موضع فيه آية أروم شجر جرانين أروم الشجر آية من دروب من دروب شتى bikkattii gartee mukkooleen gosa adda addaatirraa keessatti jirtu jechuudha duuba aya qophaa ta'uudha taane nutiin kun jam'aata keenya waliin dhufnee qophatoo taane fi baqii'i dirree eeysaa keessa jennaan dirree buxahaan fi baqii buxahaana dirree buxahaanii keessa jechaadha dirree buxahaanii buxahaaniin tun waadiin bilmadiinati laga madiinaadhaa san keessa ka qophannu taane laa yunsaraf sarfiin godhamu buxahaaniin kun jechaadha duuba tanwiina hin qeebalu jechuun laga buxahaan jedhamu dirree laga buxahaanii san keessa ka qophannu taane baqii'iin kun maqaa bikkaati buxahaaniin kun maqaa lagaati dirree laga buxahaa'i ka madiina jiru achi keessa ka qophannu taane akkana jedhe duuba wannabiyyu sala allaahu aleyhi wasalam bilmadiina haala ergamaan allah agartee madiinaadhatti jirun jechuudha kana biyyi madiinatti jiru fakaana ni ta'e yatanaawabu nabiyya sala allaahu aleyhi wasalam cinda salaati alcishaa'i kulla leylatin nafarun minhum fakaana ni ta'e yatanaawabu nabiyya sala allaahu aleyhi wasalam kana biyyi kana wal tareeffatu ta'e aya inni abaa muusaan kun gartee duuba jam'aata isaa waliin dhufanii qophatanii jechuudha haala kana haasa'u jira jechaa aya jam'aata isaa waliin safiinaa keessatti dhufan biyyattii gartee habashaadha tanarra as dhufan jechaadha duuba nuzuulan bikkisaan qophatan gaa bikkasani fakaana yatanaawabu nabiyya sala allaahu aleyhi wasalam kana biyyii kana wal tareeffatu tahe cinda salaati ilcishaa'i bikka salaata ishaa'iititti kana biyyii kana bira dhufuu wal tareeffatan ta'anii kulla leeylatin cufa halkanii keessatti nafarun minhum jam'aan isaanirraa ta'an jam'aan isaanirraa ta'anii cuddatu rijaalin min salaasatin ilaa cashara akkana jedhe duuba nama sadii irraa hamma kudhanitti jechu sadii irraa hamma kudhanitti fawaafaqna annabiyya sala allaahu aleyhi wasalam fawaafaqnaa annabiyya aaya lillaahi jedhe kiyya kun ammoo ni kaxa'eensa fawaafaqna annabiyya lillaahi akkana jedhe fawaafaqnaa annabiyya nabiyyi rabbii kana ni qunnamne fawaafaqna annabiyya nabiyyi rabbii kana ni qunnamne jedhe duuba yeroo salaata ishaa'iidha kana taratara rasula bira dhufan bikkattii jiran bikkattii qophatan dirree gartee buxahaanii dirree gartee buxahaanii tanarra laga madiinaadhatti ta'e gartee buxahaaniin kun achirraa dhufanii yeroo ishaa'iidha tana tarataraa dhufanii gaafa kaan kaantu dhaqa gaafa kaan kaantu dhaqa waan mazinni akkaan irraa fagaataa ta'eef jecha gaa itti waajiba hin ta'u salaata jamaa dhaqanii rasula bira salaatu waajiba itti hin ta'u waan akkaan fagoo ta'eef jecha laakiin isaan fageenyuma kana waliinu tarataraa dhaqanii gartee cilmii barbaadan rasula kana bira har'a tokkootu dhaqee ilmii fidaa fi borullee ka biraattu dhaqa haala kanatti kun odiinii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ormi fudhataadhaa ture jechuudha duuba haala kanaan akhiraa isaanii tajaajilataadhaa turan laal akkanumatti gaamiila olirra deeffatanii ciqilfatanii tuman ta'an laal ni barbaadan ibaadaa itti wal tareeffatanii maan ta'in laal ibaadaa tana ni barbaadan cilmii tana ni barbaadatan jechaadha duuba kulla leeylatiin cufa halkanii keessattuu ka wal tareeffatu ta'e nafarun jam'aanni minhum isaaniirraa ta'e nafarun jam'aanni jechaadha nafarii kana nama sadiirraa hanga kudhanitti nafar jedhama sadiirraa qabee hanga kudhanitti namni nafar jedhama jechuudha duuba aya minhum isaanirraa ka ta'an jam'aa ta'an waliin dhufe sanirraa ka ta'an fawaafaqnaa annabiyya sala allaahu aleyhi wasalam ana wa ashaabii fawaafaqnaa ni qunnamne annabiyya nabiyyi kana qunnamne ana anaafi wa ashaabii ashaabaan kiyya nabiyyi kana qunnamne fiifa fiifa okay fiifa okay in dhagamu ni dhagama aya aya oqumulillaahi qaanitiin ni dhagama insha allah si halaafisu fiifaa rabbi si halaafisu fiifaa rabbi si halaafisu haya ni dhageessan duuba nafarun jam'aanni wal tareeffatan tara tara nabiyyi bira dhufanii فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم انا واصحابي انا بصحابانك يا نبي ربي نكنمني نبي ربي انا باصحابنك يا نكنمني اجل دوبا فوافقنا النبي وله بعد الشغل حال رسولك كناف بعد الشغل قرين هواسا جرون قرين قرين هواسا قرين قرتي شغل لا حال جرون جتر دوبا وهت رسول شاغل جرا جتر يوكا هواس جرا ويدلق جرا لال فاعتم بالصلاة فاعتم جتان آه نبود أنفته بود أنفته بالصلاة صلاة بود أنفته حتى أبحر الليل أكن جرا دوبا صلاة بود أنفته في بعد أمره آية قري أمري ساكي ستجتر هو تجهيز جيش كما في معجم للطبراني أكن جري دوبا أكا معجم الطبراني الآك هي ستي دوبة متجة في بعد أمره آية min tajhiizi jeyshin laal loltuu islaamaa kurfeessu jira laal loltuu islaamaa kurfeessu jira loltuu islaamaa tana walitti qaba jechu loltuu islaamaa tana kukurfeessu jira waa'ee kana shaagalu jira laal rasuulli hattaa abhaarra leylu hamma halkan walqixa gahutti abhaarra leylu jechaan intasafa jechu hamma halkan walqixa gahutti waqiila dhahaba mucdamuhu ma'anaa kanatti illee fassarame hattaa baharra leylu jechaan hamma irra guddaan halkanii deemutti hamma irra guddaan halkanii deemutti yookaawu yoo aya hamma irra guddaan halkanii deemutti jedhe yookaawu hamma gartee walqixa guy- halkan kun walqixa gahutti jecha hattaa baharra alleylu jechuun ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نبهه فصلى بهم أرماني صلاته فلما قضى صلاته صلاته ساو قمراوة قال نجده لمن حضره نام إسابير الأفين liman hadarahu nama isa bira dhufeenni jedhe calaa rislikum suuta keessan irratti deemaadha jeen hin ariifatinaamee suuta keessan irratti deemaa jeen duuba alaa rislikum haya ta'niyatikum suuta keessan irratti deemaa mee hin ariifatinaa suuta jeen duuba laal haya abshiruu mee gammadaa ammas jeen duuba wani rifaatuudha hin jirtu gammadaa mee wama gammachuudha hamilaa jeen laal abshir waliin jechuun ni jira laal abshiru gammadaa abshiru haya fuulduratti yoo rabbi fedhe khayri malaal jeanii qalbii tana laal nashaaxa itti naqan jechuudha duuba abshir yeroo jedhaniin abshir jettee siillee si jala kaate cimaa camne hafne jechaa yoo ati itti nayxe camne hafne siin jetti siilleen akkasuma cabdee hafta jechuudha kanaafuu abshir haaya umrii rabbii sii kenne ta diinaan saamatu jirtu tana umrii rabbii sii kenne ta diiniidhaan saamatu jirtu tanaan abshir jenna duuba kitaaba amma qara'u jirtan kanaan abshir laal khayri amma dhageeffatu jirtan tanaan abshir waan guyyaa qiyaamaa ka rabbiin nu kurfeeysa kana rabbii warra argatu nu haa godhu abshir aya biiznillaahi tabaaraka wataaalaa abshir waliin jechuu qabna jechuudha duuba faayidaa amma itti jiru tana namoota heddutu faayidaa kanatti hin jirre warroota gartee hedduudha ka bu'aa kana keessa hin jirre ka akkanumatti gartee duuba halkanii guyyaan isaanii yaadaa fi aarii fi xaaxaa jiru duniyaadhaa ta'e jechuudha ka rabbiin gama diinaa kana as nu deebisee yeroo takka kunoo diina keenya waliin laallu alhamdulillaahi abshiruu bihadhal khayri gaarii kanaan gammadaa آية على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم قال نوان الله تأسن الرتتات الراجي قال نوان الله تأسن الرتتات الراجي أنه شأني ليس أحد تكون ما هنتانه من الناس نمرة يصلي كصلاة آية هذه الساعة يروتنا كيستي تكون ما كصلاة تؤول أبون كإسن قفتي أمو صلاة تؤون كن قال نوان الله تأسن الرتتات الراجي جلدوبا haya inna min nicmati illaahi calaykum qananoowwan allahata isin irra taatirraayyi annahu laysa ahadun annahu sha'anii laysa ahadun tokkoon nama argamuu dhabuun min annaasi namarraa yusallii ka salaatu haadihi saacata yeroo kana ka salaatu gayrukum ka isin hin ta'in gayrukum ka isin hin ta'in laal gayrukum ka isin hin ta'in namni biroo yeroo kana ka salaatu ta'uu dhabuun isinummaan qofti argamuu waan ajaa'ibaati qananiidha jedhe laal ibaadaa rabbiitiif laal akkana ta'anii booda aananii ibaada rabbiitiif hojiirraa booda'ante yookaan hirribarraa booda'ante laalamma jarri kun maal irraa booda'ane ishaa'ii eeguudhaaf hirribarraa booda'ane beek hirribarraa akkana booda'antanii taa'uun hojiirraa booda'antanii taa'uun nyaatarraa faxararraa booda'antanii taa'uun waa hedduurraa booda'antanii taa'uun shaagalarraa hara baafannarraa ibaada rabbiitiif jecha akkana xufiitanii taa'uun kun gammachuudha abshiruu jechuu ta'e beeke duuba aya nicma rabbiiti ammallee laale ta namni argatu hin dandeenye jechuudha maaliif jennaan irra hedduu namaa fedhinnaa lubbuudhaa guutuudhaaf fiiga malee fedhinnaa gartee ganda aakiraadhatti gartee duuba fedhinnaa ganda aakiraadhaa waan rabbiin isarraa fedhu waan jaalatamaa kana guutuudhaaf hedduu hin fiigu laa yadrii hin beeku ayyal kalimatayni dubbii lameenirraa tam qaala jedhe laa yadrii hin beeku ayyal kalimatayni dubbii lameenirraa tami qaala jedhe an hin beeku jee duuba dubbii lameenirraa tam jedhe an hin beeku haya aw qaala jedhe laal aw qaala maa sallaa haazihi saa'ata ahadun gayrukum tana jedhe moo دبي دراسا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس عهد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم جرمو مو أو قال يوكاني جري ما صلى وهن صلى النبر هذه الساعة يروتنا كيسة عهد تكون ما من الناس مرة كتي آه نعم آه ما صلى هذه الساعة وهن صلى يروتنا جتشار عهد تكون ما غيركم اسم ملك جرو آه تنا جري متم جري أن أدان بين جري لا يدري هم بيكو أي الكلمتين دبي لمن قال تم جري هم بيكو أينو odeysan hadiisa tam jedhee hin beeku jecha laa adri jechatti illee dhufe garii katabbiidhaa keessatti laa adri ani hin beeku jechatti dhufee jira jechaadha garii katabbiidhaa keessatti laa adri aya ani hin beeku jechatti illee dhufe waan hin beyne egaa ani hin beeku jedhanii kun akkanatti ibsan waan shakkan annin shakke jedhanii ibsan haya malee onni dhawatanii ittiin seenan jechaadha shari'aa rabbii tana irraa ufeegan qaala qaala abu muusaa farajacnaa ni deebine faafarihinaa ni gammanne laal bimaa samicnaa min rasuulillaahi sala allaahu aleyhi wasalam waan rasuula rabbiitirraa dhageenye kanaan gammanne farajacnaa uf duuba deebine ففرحنا نغمن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ربي ترى دغين كناني غمن يجد دوبا وفي الباب جواز الحديث بعد العشاء اسكيزت مالنا ما غرس مالنا ما غرسيسا ايغا عشاء بود حديث قراسون جرا دعوا قد انجرا دليله فددو ايسا فوتمي اسرا فدتهونو هايا ونندن دليل برباچسه جودا عشاء بود دليله حديث اتين دبتو دندس كونو خنا ججو wajawaazu ammallee ta'akhiirihaa booda'aansuu gartee ammas ishaa'ii kana booda'aansuun ni baqqaa jechuu ta'e idaa calima quwwatu alqawmi cala alintizaar yeroo gartee ammaan tana idaa calima yeroo beeke quwwata alqawmi jabina ormaa yeroo beeke cala alintizaar eeggatu irratti jechaadha isii tana eeggatu irratti ishaa'ii eeggatu irratti ormi kun jabaa ta'uu yoo kabeeku taate laal cimina orma isatti hidhatee isa jala deemuu cimina isaanii yoo beeke ofirraa gartee duuba ni danda'a orma san booda'aansu ni danda'a jecha orma jarjaraa adiifataa macasiyaa seenu yoo taate ni eeggatanii jechuudha duuba haya maal imamticha kana maa namaan hin salaanne maal jechuu isaati gallee mana keenya salaanna booji'anii kophee fudhatanii orma fiigu yoo arge orma akkasii yoo ta'an jechaadha warra kophee fudhatee gara manaa fiigu imamtichi nu salaachisuu dide booda'aane je'anii orma akkasii dafaniituma salaataniin jecha li'anna almuntazira lissalaati kallazii fiihaa li'anna almuntazira naam akkasumatti ammas almuntaziru lissalaati kallazii fiihaa jennaan namni salaata eeggatu ka salaata eeggatu akkuma nama salaata keessa jiruuti jechuudha galata gartee akkuma nama salaata keessa jiruutitti argata jennaan duuba baabu maa yukrahu min annawmi qabla alcishaa'i baaba waan jibbamuuti min annawmi hirriba irraa qabla alcishaa'i ishaa'iidhaan duratti baabu maa yukrahu baaba waan jibbamuuti min annawmi hirriba irraa qabla alcishaa'i ishaa'iidhaan duratti jechuudha ishaa'iidhaan duratti rafuun jibbamaadha je ishaa'iidhaan duratti rafuun jibbamaadha حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن ابي عن ابي المنهالي عن ابي برزه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي كان نته يكره كجبوت النوم ججان هربك كجبوت قبل العشاء عشاء اندرت هربك كجبوت اجي رفو كان نجيب عشاء اندرت والحديث هاسا واللي كجبوت بعدها ايغا اسيتي ايغا اسيتي ججاله eega cishaa'i salaatillee ni jibbaa jechaadha duuba haasawallee maaliif jennaan salaanni leyliidha jalaa afoollawa yeroo halkan ka turuu taate jechuudha duuba baabu annawmi qabla alcishaa'i liman quliba baaba rafuu keessatti insha allah har'amee asumatti dhaabna jazakum illaa khayran